they say kabiyesi don gather the elders for meeting o yes o so kabiyesi don gather the elders He say he don get enough o he don tire e don reach time wey e go take actions e don disappoint place place people people don dey look out am since and he have not done much of what is expected and it's high time he takes actions yes yeah, so from wetin we hear allegedly dey talk say ile ife use bin storm palace out of anger hmm. They just dey chant dey chant enter palace na oloris quarters dey dey aim at but we hear say the oloris eh The speed wey dey take enter inside house lock up their rooms eh e just be like speed of loud lightning They already know say na them be the people wey di um, youths dey find because they dey commit every day They say all of them just dey run inside dey lock their door oh. The ones wey no uh, dey outside sef The ones wey dey inside still go dey lock door everywhere just quiet for that area like say they no dey around everywhere just quiet dey just spa everybody e be like say na window dey come dey peep from o oh. dem say di youths just dey chant na even di security wey dey palace na im e e be di only saviour wey make dem no reach olori's quarters dey come dey try calm dem down hold dem down before kabiyesi come outside dey come calm down come go answer kabiyesi dey come dey express their anger about things wey dey happen for palace since o oh. how dey don dey shame to call theirself ile ife pipo because of the kind way wey things dey happen and how dey dey treat dem di women don dey wait since make kabiyesi sort out matters with di oloris but nothing no changes yet and they are tired of waiting hmm. omo dey say di youth dey talk plenty things o so as e dey dem for mind dey talk plenty plenty things but at di end of di day kabiyesi was able to calm dem down and say that he will do the right thing and get back to dem o. Oh. Hmm. after we hear this one o. Oh, hmm omo anoda arranged dume don come outside dey tok say kabiyesi don gather the elders for a meeting welcome back again to my youtube channel my wonderful people. hope say una dey alright o oh. if na the first time wey dey join us for this area we say welcome na here now we dey drop all the hot hot gist about tins wey dey sup for inside the palace of ife o oh. so no forget to subscribe to the channel turn on the bell notification so you get notified as soon as there's a new upload and to my old subscribers the odogus in the house i dey hail una i no dey take the love una they show this channel for granted at all at all they appreciate it una back to back i say thank you and god bless you omo they say kabiyesi don't gather the elders for meeting No, he say he gets things where he need talk to them about They just say the elders just dey come in one after the other They just dey march dey enter palace everybody facing their own matters So because the meeting as kabiyesi the urgency of the meeting the way wey kabiyesi take call the meeting e just be like say na emergency the elders no know everybody just dey ask themselves wetin happen what is the reason for the meeting why kabiyesi just call us like that hope say everything dey alright. omo dey talk say the meeting eh the agenda no pass queen naomi and the oloris matter o oh. say kabiyesi don call the elders make e tell dem say e don reach am for neck yes say all this while He don dey tok and dey think say na joke but this time around he don reach am for neck He is tired of all this drama say how person go get house he no go fit see peace of mind for inside im own house Every day one problem every day one wahala This one no be one week one trouble This one na one minute one trouble na e dey for inside im own house o oh. e come be like say di ifa wives wan kpai am di fawaz just dey like say they wan finish im life and he is tired kabiyesi say he don endure am to di next end e don e be like water you know when you dey inside water water don dey cover you cover you e say e don reach am for neck na just to cover im face na remain and e no go fit allow am cover im face because he has a family to take care of he has a family prince tadenikawo and queen nomi to take care of so e no go fit allow anything finish im life for am so na why e dey call the elder say e don decide o kabiyesi don decide say e don finish am for body e no go fit continue like dis make di oloris come dey go back to wia dem come from he is no longer ready to stay wit di oloris again hmm. dey say kabiyesi dey tell di elders say e don reach time wey e wan free dis oloris o make dem prepare say e wan do all di rituals wey dey necessary make e free di oloris wey dey palace becos he needs his freedom and peace of mind say he want his peace of mind make we know me enter back palace make him get peace of mind He don tire for all this plenty drama wey dey happen for the palace say wen queen nomi bin dey palace e no dey get this kind drama peace of mind no dey comot for im body ileife pipo no dey storm palace apart from ileife youth no dey storm palace apart from im celebration yes e say wen queen nomi dey palace ileife youth don enter palace na because say dey wan come celebrate dey dey happy dey come celebrate the queen or the king or something good wey happen wey dey wan come share with the king and the queen e no pass like that. but because of this oloris na so they dey stop palace every time high e bp wan dey do kabiyesi kabiyesi say e don reach say e don reach wen e, e don tire for all this drama and he cannot take it no more you know so the last time wey kabiyesi bring up this idea too na the elders dey try uh, uh, make kabiyesi make e understand say e no suppose be like this make e calm down say the oloris never really do anything They even talk say make kabiyesi bring queen naomi make all of them stay together make them know uh, whether na queen naomi be the problem or na the oloris like make all of them stay the same house together for six months o oh. so. make they for check whether they really get issues or not but as we already know queen Nomi don talk am several times say she no dey into polyga polygamy and she's not ready to settle for that so kabiyesi no even dey bring up the options to queen Nomi talk of to carry am put for head but now kabiyesi don get am to the neck e no even dey ask for their opinion this time around o kabiyesi is not looking for their opinion he is simply telling the elders as the elders that they are because they deserve to get the information from him He just dey try let dem know say see wetin go happen o oh, you see this old risk me and their matter don end and i no dey do again make una for dey aware make una for try dey know na before e go be say e do something wey the elders no hear about na be why kabiyesi dey do all this ones wey he dey do now and kabiyesi don really tell the elders because the way wey the um, youths storm the palace eh and the way wey kabiyesi take promise dem kabiyesi no wan fear the youths again the youths don talk say this one no be the first time wey you dey tell us this thing ooni oh, you don tell us before o oh, this one na the second time yet we never see any result abeg we don tire to dey hear am bring the oloris make we carry dem comot straight but after kabiyesi don convince dem dey come go kabiyesi no wan make dem think say kabiyesi don fall their hand plus kabiyesi don already tell im papa say he wan bring queen nomi back and he's trying to sort out this matter small small so kabiyesi don already dey prepare himself e don kuku tell the elders make the matter for the clear make e dey sort out the thing once and for all no forget say all the story wey we dey carry come this area They all alleged information has gathered from the internet space i know they stay the palace of ife i know even dey ile ife these stories we bring to you are all rumors speculated and gathered from the internet space yes so now here i hear the story and based on say i like to come do aproko i say make i come gist una say see wetin i hear o see as e take happen so no forget to make you no forget to drop your comment make i know wetin you think about dis matter you think say di elders go gree make kabiyesi do dis one wey dey im mind now abi di elders go say make e wait too o you think say kabiyesi don really ready to bring queen nomi back to di palace with di way he is going now or na anoda plot to make queen nomi believe him i no know just drop your comment make i know as you take see the matter and also please like our video thank you